Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mungu itariki cumi n'icenda y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika undikije tufashwe nabi cyane kuko mbere no gufungura ngaha badufungurira nabi rwose hariho ibintu by'imikate byumye bitagira n'inkozo baguma babaha nyine
uyu ni umwe mu barundi b'abakinnyi b'urukino rwa bogisi bapfungiwe icamaso mu gihugu ca gabo aho bari bamaze iminsi mu mahiganwa inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye agahingwe mu gisara ca minembwe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo turazigaruka ko mu kanya kari imbere abakinyi batatu b'urukino rwa box b'abarundi n'abamenyereza babo babiri bari barabaherekeje mu nkino zari zimaze iminsi zibera mu gihugu ca gabo bapfungiwe icamaso kw'ihoteli muri ico gihugu imvo ni uko babuze amafaranga angana n'amadolari ibihumbi bine n'amajana atandatu na mirongo umunani yo kuriha ihoteli ni inkuru ya eloge wirikaneza umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika amahiganwa abakinnyi b'abarundi bari bitavye yahora yitirirwa akarere ka gatatu muri boxe ku mugabane wa afurika yatanguye kuwa cumi na kabiri ku kwezi ahera kuwa cumi n'indwi ariko ubu yahindutse ay'umugabane wose wa afurika championnat d'afrique mu gifaransa nubwo babuze amafaranga bariha bari bemeranije n'ubushikiranganji bujejwe inkino ko buzobikora imbere y'uko bagenda nk'uko bisigurwa na erike ndayishimiye atwara ishirahamwe ry'urukino rwa boxe mu burundi twarasavye leta kugira tuze guserukira uburundi mu nkino zari zitegekanijwe zo muri gabo za afurika barashoboye kutwe twemera abantu batanu mu nyuma tubona yuko batanu badakwiye natwe turabemerera yuko twoshira ko abantu bandi batanu tukabarihira amatike y'indege tumaze kuvyemera rero baca bemera yuko baca bashiramo n'uwiwabo muri ministere bakaba abantu cumi n'umwe tumaze gusaba uruhusha rwo kugira tuze ngaho muri gabo twarashoboye kuriha ayo matike y'indege atanu hanyuma tuzi yuko leta izoturihira ibindi bisigaye tuca turaza kugira ntiducererwe ku murimo wategezwa kutuzana ngaha mu nyuma turarindira namwe batandatu basigaye inyuma inyuma turabura turarindira n'amahera turabura mu nyuma turagira umurimo watujanye mbere turaronka n'imidari havyarimana orunera araronka medaille de bronze yayizeye jama araronka medaille de bronze twebwe rero turarindira yuko hari ico botubwira muri ministeri jejwe inkino turabura niho twabona rero bo muri federation yo muri gabo batubwira yuko twatevye kubariha yuko dutegezwa kubariha mbere barasokora fagitire y'amadolari ibihumbi bine n'amajana atandatu na mirongo umunani gushika itariki cumi n'icenda turetse ko afungiwe icamasi Libreville babiri muri bo harimo ndayishimiye n'umumenyereza baswe pasiporo zabo n'uburyo babayeho ntibushemeye na gato tufashwe nabi cyane kuko mbere no gufungura ngaha badufungurira nabi rwose hariho ibintu by'imikate byumye bitagira n'inkozo baguma babaha nyine kugira umuntu ntapfe gusa usanga nyine abakinnyi kugira baje mu buriro umengo bagenda baraganya ati mbega yemwe turagenda kuri bijya bintu nabo n'abantu batagira urufaranga imbere n'inyuma kubera atakamba nyine bagize tumerewe nabi rwose ubu twabwiye yuko atako byifashe atako tumerewe kuko gushika ubu ntituraronka umuntu aduhumuriza yuko bariko barabikora kugira baturihire ayo mahoteli nikumbure n'agahamba k'aba boxer bahora baba yuko bakaronka turi muyabira turarindiriye muri gabo naho urumva mu pasiporo baradusubiza ntitubona iyo bija kabisa turarindiriye kugira turabe icovamo kumbure ko byavuzwe ku maradiyo rwose mbona abamenyesha amakuru mugomba mubimbaza twibaza yuko nawe nto leta ntiturekuku leta n'umuvyeyi wa bose iraraba icidufasha mu maguru masha kugira tuve muri ibi bintu mu kurindira yuko ibafasha utwara ishirahamwe rya boxe mu Burundi asanga hashobora kuba n'izindi nkurikizi mbi nawe tudashobora kumenya ico bariko barategura abantu bo muri Gabo ukuntu badufatiye amapasiporo ntidushobore gufungura uko dushaka urumva ko ari ibibazo kandi urumva barashobora kutwitwarira muri zone mbere no muri ayiba ugasanga badufatiye ibindi bihano ruhasha bikomeye urumva rero nta fere twaba tugize tutarishe twaba twiyandagaje kandi urumva ari ibintu twavuyeho tuzi ko dutegezwa kurira kuko hari igitabo bita team delegations handbook barungika bakashiramwo ibintu kuntu bizogenda byose byarimwo yuko dutegerezwa kuriha amahoteli mu ofisiyeri akariha 60 dollars par jour mu kinyi akariha 40 dollars par jour tutegerezwa kuyariha kuko ni nitegeko aba bakinyi n'abari babaherekeje bari kuba bavuye muri Gabon kuva kuri uyu wa gatandatu bagashika i Bujumbura kuri uyu w'Imana batera kamo ababishoboye bose kubafasha na cane cane umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe akunda inkino na rijya bari binanase bakaronka imidari ubushikiranganji bujejwe inkino buremeza ko bagiye muri Gabon bahawe uruhusha nabwo nk'uko biboneka mbere kuri izo mpusha zahanahanywe ku mbuga nkoranyambaga zamenyesha amakuru b'abarundi ariko busigura ko hari bimwe mu vyitonderwa procedure mu gifaransa umugwi wagiye utitondeye na gato eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
iminembwe muri repubulika ya kongo iharanira demokarasi ngo hari agahengwe muri iki gihe nyuma yaho hamara iminsi hari ingwano eka n'imishamirano hagati y'abanyamurenge n'abafurere bafatikanije n'abanyendu turi kumwe na byicaza sebatware alexi akaba ari umuvugizi w'umuhari force novatrice pour l'union et la démocratie congolaise mwiriwe neza mushantahe byicaza sebatware alexi
mwiriwe neza murakomeye
rero turakomeye ibintu byifashe gute muri iki gihe hoba ngo hari agahengwe aho iminembo
muri iki gihe hari agahengwe k'iminsi ibiri ariko intambara yari imaze icyumweru cyose irimiraba hagati y'ubwoko bw'abanyintu ababembe bafatikanyije hamwe n'abapfurero barwana n'ubwoko bita abanyamurenge muvuze ko ako gahingo ari ak'iminsi ibiri mushaka kuvuga ko iminsi ibiri irangiye iyo ngwano izosubira
ntabwo twabimenya bitewe n'uko hari agahengwe kabaye muri iyo minsi ibiri ntituramenya ngo kava kuki ariko abarwana bo baracyari hari ntabwo bari bagenda
ako gahengwe kavuye kuki
ako gahengwe kabaye mu gihe hari delegasiyo yari ivuye ubukavu yari iyobowe na minisitiri mire manase ruhimbika igizwe na generale muhindo mundosi generale muhima komanda de la polisi frank depute pensiyo n'aba n'abayobozi bayo makominote arimo ararwana batanu hamwe n'abakoloneri bane ba faridesi n'umukuru wa ane nibo bagiye muri minembwe kugira ngo babashe guhuza ayo moko arimo arashamirana arimo ararwana bagarutse rero nibwo iyo minsi ibiri ishize navuga ko habonetse ako gahengwe intambara yabaye nkihagarara murafite akizero ko abo batetsi bazoshobora kujijura iyo mirwi yose itana mu mitwe igaheba iyo ngwano maze iyo ngwano iyo ngwano ikarangira
niyo gahunda ihari leta cyangwa se guverinoma ya kongo irimo irashakisha kugira ngo ikore imishyikirano ariko mu by'ukuri iyo mishyikirano bayitangije kuva mbere hashize igihe intambara yatangira ahantu bita rurambo itaragera minembwe bagerageza kubahuza ariko ntabwo byaheze intambara ntiyarangiye kugeza n'uyu munsi iracyakomeje rero nta cyizere dufite ko iyo mishyikirano mu by'ukuri yatangiye igisubizo
icyatumye iyo mirwi y'amoko itangwa gutana mu mitwe umuzi w'ingorane watanguye ibyari umuzi w'ingorane n'uyu we
intambara yatangiye ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu ubwo umwami w'abanyinu witwa kawaza yafashwe na n'umukomanda wita ngo ni semahurungure semahurungure ni umukomanda wahoze yubwije nyamusaraba ariko nyuma baje gutandukana yamufashe bavuye mu isoko bavuga ko yamukubise kugeza apfuye nizo zateye abashinzwe kwigumura batangira intambara ubwo rero bahise bafatikanya n'abapfurero n'ababembe batangira kurwanya ubwoko bw'abanyamurenge barasa abantu mu mibunda barasa abandi imihana bita cyangwa se village mibunda abandi mu mikarati kugeza bageze mu minembwe kuri none ari intambara harimo ibera
ikintu ku bwanyu curandurana n'imizi ibibazo biri hagati y'ayo moko n'ibihe
mu by'ukuri twe tubona ko nta kindi cyarandurana ururwango imizi ni uko habaho kwicara impande zose zikabasha kuba zareba ibibazo bihari hanyuma bakabikemura kandi nubwo babigerageza kenshi bikaba bidatanga umusubizo igisubizo nk'uko tubyifuza ariko turifuza kuko ibyo biganiro byahoraho bigakomeza kugira ngo tubashe kuba twabona amahoro muri kariya karere
mu kanya gatoya cyane rwose abanyagihugu b'inembwe muri iki gihe bamerewe gute bibaza iki kuri iyo mishyikirano yakoreshejwe n'abatetse
mu by'ukuri bari biteze ko hagomba kuboneka amahoro ariko muri rusange uko bifashe mu by'ukuri birababaje ubarebye uko bimeze abantu bavuye mu byabo amatungo yaranyazwe inzu zaratwitswe mbese ubuzima bw'abaturage bumeze bumeze nabi rwose nk'uko nabivuga ntabwo bwifashe neza ariko imishyikirano iracyakomeje ni nayo twifuza kugira ngo ikibazo kiba cyakemuka
bicaza sebatwari alexi turabashimiye cyane rwose ku kanya muhaye radiyo y'ijwi ry'amerika
murakoze cyane natwe turabashimiye
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika yisamyanira y'i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sangacari mu kanya twagarutse ku kamaro ntangere k'indero n'inyigisho mu kwiteza imbere ntabwo rero bikiri agaseseshwa rumuri ko umuntu wese yihaye umugambi wo kwiga kaminuza amashuri akomeye yiteza imbere mu buryo bworoshe kurusha umuntu atanonosoye amashuri uyu munsi rero twatumiye Professeur Athanase Gahungu yigisha muri kaminuza Chicago State University muri leta zunze ubumwe za Amerika hamwe na n'umunyeshuri aherutse guheza muri kaminuza i Bujumbura Athanase Gahungu rero atangura avuga ukuntu yatowe mu bandi bigisha muri mwaka akaronswa agashimwe kitwa educator of the year agashimwe gahabwa mwigisha yitanze cyane kurusha abandi
yego ako kabanga ko kuntera agateka mu barimu dukorana kama kaba uko umwaka uje karaba bagatora rero umwarimu bibaza ko yagize ikintu giteza imbere akazi kacu akazi kacu kuko nonosora ubwenge akazi kacu kuko ko kwigisha abantu jewe bari gushobora kuba baratuye abandi benshi mugabo nibaza yuko uyu mwaka nagize ibyo nama nibaza hamwe nerekana abantu yuko ntangura icyo twokwita amaporogaramu mashasha mu byo nkoramwo hanyuma nkagira n'ubushakashatsi ibyo rero nibyo bakunda kurabirako nibyo uyu mwaka nanagishije inama z'abatwara amashuri kuko nigisha abantu bagomba gutwara amashuri n'abayigisha bakaza rero nkabagirisha icyo icyo bita workshop icyo bita inama bagashobora kwinonosora hanyuma bagaheza nabo bagatera imbere ibyo nibyo nibaza ko barabiye ko mugabo yose ntibateja kubimbwira ko aribyo barabiye ko Eh, turagu- eh, turagute rero eh, ikaze turaguteye i- intege ika- turagushyigikiye kandi eh, turagushimije turagushimiye cyane rwose kubera utwo twigo tudasanzwe mwakoze tukaba rero eh, tuboneyeho akanya ko ku- kugukeza na twebwe nyine
murakoze cyane murakoze rwose murakoze Ego, mu majambo make kandi kubona mwaravuye mu Burundi mukaza muri Amerika mm, mu kunonosora amashuri mukanonosora amashuri kaminuza mu karonka na doctora eka n'ikintu gishobora kubera akarorero keza urwaruka aho ruri rwose haba mu Burundi canke mu bindi bihugu cane cane aha muri leta z'ubumwe za Amerika mwabigenjeje gute cane cane aha muri leta z'ubumwe za Amerika tuzi ko hariho ibintu byinshi cane rwose bishobora gusamaza abakiri bato eka mwabigenjeje gute impanuro mwoha urwaruka rucirondera mu mashuri yisumbuye mu mashuri kaminuza haba ngaha muri amerika canke ahandi nizeye ego burya ah, ibyo kugira guca ubwenge cyangwa kuja mu byo mu mu by'amashuri ah, hariho ubwenge umuntu ah, bavuga ngo ashobora kuba yaravukanye ariko jewe naba nibaza yuko ah, u- ibyo guca ubwenge ari ibintu umuntu ah, aza ariga agaheza akamenya ibintu ingingo ashobora kugendera ku muntu uwo ari we wese jewe nibaza ko ica mbere noba ndiko nikurira ko ikintu ikintu ca mbere camfashije ni uko mu bintu byose nkora nama me- nibaza nama nibuka iyo navuye nkama nibuka yuko ah, ivyo nkora byose ubu ubu ndi umurundi ama ah, kwa kuntu iyo nava ku gatumba kujya kuntu umuntu wese twabonana yampanura ukuntu kose umuntu wese twese twaramukanya Ah, umuntu akaguma abyiyumvira akaguma yibaza yuko ibyo o- ubupfasoni ah, ubuntu ah, ukubaha ah, no ku- no kutishira inyuma ko ari byo bintu bya mbere nibaza ko umuntu wese atereza kugendera ko ibyo rero bigendeye ko n'ibyo- n'ibyo kuriga biraheza bikagenda neza kuko wubaha abandi uko ukamenya icyagushize ngaha ukamenya yuko utigena utigenza mugabo ufise agare ufise ah, akubaho ufise icyo ugenderako umaze kumenya rero ko ufise icyo ugenderako ntawe uheza ngo agusuzugure mugabo udashoboye kwiyubaha nawe wenyine ntawe uraheza ngo aku- ngo akubahe muravuze ibintu bihambaye cyane rwose ko hariho nk'abantu kenshi na kenshi cyane cyane mu mashuri ye yo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere aho usanga umunyeshuri avuga ko umwe ari kijuju uwundi aciye ubwenge mukaba muvuze ko ivyo bintu bitabaho byose biva ku mwete eka no kubwira uwo muntu wese akoresheje hariho n'ikindi kintu gishobora kuba gihambaye dr atanazi gahungu eka kwiha umugambi no kwiha arivyo bita nko mu gifaransa determination nico ni ikintu gihambaye cyane rwose gishobora gutuma umunyeshuri yigenza neza akora neza mw'ishuri icyo kintu kirahambaye rwose kuko aba turiko turavugana icyo batazi ni uko jewe navuye mu burundi ah, mfise bene bya bintu bico bita ngo full bright scholarship iyo full bright ni ah, ni ikintu gikomeye mugabo igihe maze gushikira ino bose barazi ko ah, ibyabaye jewe navuye ino navuye mu burundi mu mirongo icenda na kabiri hama mu mirongo icenda na gatatu jewe mbere nariko nditegura ngomba gutaha niho haca hatangura kubera kugorana mu burundi bimaze kugorana rero niho ah, naca mfata nkaguma ino mugabo agatima gushika n'ubu ico nogomba ko abantu bamenya nuko ico uriko uravuga ngo twokwita determination ah, yuko kuva ubu ubu- kuva ubu- kuva ico gihe agatima kamye karaho hamwe novuga nti ibyo ndiko ndakora byose abarundi iyo bava iyo bari bose yuko ngomba yuko bo- bombona tukagira uko twakuze kera ntawagaye uwundi ntawakengera uwundi twese twaba tuvuga tuti uburundi bwacu icyo rero nicyo kintu kiguma rero ki- kindi imbere nkaguma ndakirabirako uko ndakirabiye ko ngashobora kugira ibyo nkora umutima uri mu nda ni vyiza cane rwose Hermes dushimira imana haraheze nk'imyaka irenga ibiri gatoyi murangije muri kaminuza Martin Luther King muba mufise imigambi yo kubandanya gushika ku vyigwa vya maîtrise canke do- doctorat
ego nta mu bisanzwe u- iyo uri mu gihe co kwiga amashuri ntiwigera uvuga ati nzohagarikira ngaha mu bisanzwe ufise akaryo woguma wiga ivyiyumviro rero vyo kuba- vyo kuvuga ko tuzobandanya amashuri tukagera kuri metirize canke dogitora vyo ntibis- ntibibura turabifise gusa ama opportunite niyo nyene ata- ataraboneka neza mugabo uburyo bukunze kwiga amashuri ni ngombwa tukagera no kuri dogitora Eh, ku vyereka akazi hoho vyifashe gute Bon, akazi ntawo bideha Ah, uretse no mu burundi ndetse no ku isi yose birazwi yuko akazi karagoye kuboneka na cyane cyane muri ibi bihugu byacu biri mu nzira y'amajambe rero ikintu kihari oh, iyo umuntu ahegeje amashuri aragerageza kuraba akisuganya akarondera ingene ahaciraka abirose abibuze akagerageza kwihangana ariko nko mu burundi hoho eh, naho biri uko turashima leta irafise umugambi y'uko izoshira amahera mu kigega eh, ifise umugambi hama abajene bari mu mashirahamwe rwaruka rukagerageza gukoresha ayo mafaranga leta izoba yashize muri ico kigega hanyuma bagashobora kwiteza imbere ni ukuvuga yuko biramutse eh, bikunze leta igatanga ubwo buryo abajene bakaba bari mu mashirahamwe rwaruka bazoshobora kwiteza imbere natwe tugashobora kuzoba turi nko muri abo turose amahirwe yego tugumana ibyizere dutera n'intege leta kugira ngo igerageze ibyo yiye- ibyo yemereye urwaruka ibishire mu ngiro tubirindiranye igishika rero muri rusange hariho n'imigambi eh, mu madepartement amwe amwe eh, mu mafakulte amwe amwe ya- yo gutanguza nka maîtrise eka twaramuse ko na programme ya doctorat ishobora kuba yaratanguye ivyo ni ibintu mushobora kwibaza ko mushobora kuzokurikirana canke mukaraba n'ubundi buryo bushobora kwiga hanze hariho eh, ibihugu byinshi biba bifasha nk'abanyeshuri bafise ingoga ikaba bafise determination nk'uko twabivuze ivyo bintu muba mufisemwo umugambi yego umugambi ndawufise cane wo kwiga metirize haba mu burundi canke hanze ndose akaryo yego kwiga metirize ni ngombwa ndafise umugambi yego ntegerezwa kuzoyiga yego turi kumwe na professeur atanaze gahungu ntabura eh, eka ivyiyumviro uh, hava bashikiriza mu kanya ariko reka muri aka kanya duhe eh, ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na pierre pierre mwiriwe neza rero mwiriwe muratwumva murihiga pierre Eh, turi mu burundi muri komi- muri ntara ya kimbano mu bugabira rero ico je nari mfise Mu- banza tubwire akazina k'ikirundi zobukoze banyita bizimungu bizimungu pierre bizimungu ego iciyumviro ikibazo ego na numva bagenzi banje bariko baravuga ibyo kwiga amakaminuza Yego.
mugabo cyo kibazo nkunze kubona ni ukubera usanga nk'ubu leta hariyo bamwe menga hariyo amasekisiyo cyangwa se bino bisata byo muri imanite no ego duga kwijambo turakumva Eh, hariho ibifata byo muri imanite usanga bidaha uburenganzira abanyeshuri ku guma babandanya amashuri rero natwe twarabibayemo kenshi twarize bino bifata byo muri ansenema bita amaherutse cyangwa bino mapedagogi rero ugasanga benga leta yotu- yo ah, mu tutera kamo leta ikaraba ukuntu boza baraha akaryo abanyeshuri bakeneye kwiga hanze nk'akarorero narashakashatse ukuntu noza kuri kaminuza kubera amashuri nize ari ajya yo muri ansenyema ugasanga mu kibavuga bati niyo genda ku kazi kandi urabye n'ubuzi bwarabuze rero nashaka mbaze abo bagenzi bacu baba bari hanze nk'uwo mugenzi wacu bari muri- muri amerika ko baba hari n'ishyirahamwe baba bafise byoza birakemura leta kugira ngo abo ukuntu batanga ibifata ku bana bakeneye kwiga bakabandanya biga murakoze murakoze pierre bizimungu ikibazo gihambaye cyane rwose atanaze gahungu nk'uko mubizi mwarigishije mu burundi eh, kamutaraza muri amerika nk'uko nanjye nyine nigishije mu burundi ntaraza aha muri leta zunze ubumwe za amerika icyo ni ikibazo gihambaye aho muri segonde abantu biga byo kwigisha ugasanga mu nyuma ntibafise aho basaganiriza ntibafise aho bashobora kuja kubandanya eka n'amaburuse kuri abo bantu usanga atari menshi cyane rwose impanuro mwotanga kuri abo bize ayo mashuri canke ku bategetsi baraba iby'indero n'inyigisho n'izindi Ya, icyo kibazo kirakomeye rwose kuko kenshi iyo mvuze ngo ikibazo kirakomeye rwose ni ukuvuga yuko inyishu yabo yacu si inyishu yo kwihutira Ah, nibaza yuko kuva kera ah, mu burundi twariga mugabo twese tukiga tubona yuko uba ushobora kudukoresha wenyine ari ari leta ubu nibaza yuko hageze igihe yuko dutangura tugahindura tugahindura mu mico yacu umuntu akibaza ati mbega jewe simbuye gusa ngo narize ndazi ubwenge ndazi guharura ntawuba atabizi mugabo hamwe utangura kwibaza uti mbega none ibi bintu nize bishobora kuva ku iki bishobora gukora iki jewe nshobora gukora iki ubu rero hari ibintu abantu bavuga yuko turiga tukagira icyo bita literacy ni ukumenya gusoma cyangwa no kumenya na nimerasi no kumenya ibiharuro mugabo ugasanga hariho ikintu kitugoye cyane twese turi ko turiga bose mu minsi iza bose bazuba baratsinze amashuri ayo twita segonderi none bamaze kwiga amashuri yose bose baramaze kuyiga hazoba hariho na hamwe leta ishobora gukoresha bose icyo kintu rero cy'uko umuntu wese ahari ashobora kwibaza ati reka ntangure ikintu gishobora guteza imbere abandi gishobora kuduteza imbere icyo kintu rero nicyo kizoba nicyo gikwiye hanyuma muri iyi minsi uko ibihugu bitera imbere niko ibihugu biza birungungana byungunganya ibindi abantu bakaheza bakaza bararaba bakaza gukarisha ubwenge ahandi ari hanze ari mu gihugu mugabo bagashobora kugira bati jewe narize ndazi ibiharuro ndazi gusoma mugabo icyo kintu twita trade none ko nabyize byose jewe ikintu ntushobora gukora n'ubwenge nize n'ikihe ari ugufashanya nararyohewe cyane kumva yuko mu burundi wacu hasigaye hariho ibintu bya kopeke hasigaye hariho ibintu ibyo rero bintu nk'umuntu yize kwiga yize kwigisha ashoboye kuronka ako kanya ko kuronka akantu kamutuma ashobora kuronka uwo mutahe n'aho woba mutoyi ashobora gufata ati reka jewe rero ntangure iki kintu mu byo nize nta wize kwiga n'umwe wize kwigisha wese nk'uko tubizi benshi bize ibintu bita scientific base iyo rero scientific base uyikoreshejemo irimo ibindi bintu si ukuvuga yuko ari ukwigisha gusa kwa leta mugabo umuntu agashobora gukora n'ibindi kera tukiri mu burundi warafata nk'umuntu ndibuka igihe batangura ibintu by'imyuga hanyuma uwo barose iyo diporome yose w'imyuga ugasanga aho kuza gukora ibyo bintu by'imyuga agaca agenda agatonda kwa leta ibyo bintu akabihera kugira aronge akazi gusa ka leta yemeze ko akora kwa leta icyo ni ikibazo kiri nko mu bihugu byose biri mu bintu nk'umunyeshuri kiri muri kaminuza abanza kwihweza kugira ngo arabe niba igihe azoba arangije ayo mashuri azoronka akazi mu buryo bworoshe hamesa mu gihe mworonka amahirwe yo kuronka uburyo bwo kwiga kuja kugira nka maitrise canke doctora hari ikintu mubona mwoshobora kwiga kikaba arico cobateza imbere mukaronka akazi mu buryo bworoshe kurusha ibindi bindi mwoshobora kwiga nka jewe muri muri kaminuza narize ibintu bijanye n'ubutunzi no ibintu bijanye n'ubutunzi naho noja kwiga maitrise ntegerezwa kubandanya muri ivyo nyene ego mubandanya mwibyo nyine mwibyo muri kaminuza
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ni ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma tukaba kandi dushimiye na fatuma karara arimasi yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye rero mwese abaduteze amatwi kandi turabateye akamu mu bandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika turabifurije aho muri hose mwese amahoro n'umugoroba mwiza